iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti zacu mwiriwe neza muri kumwe na thomas kamirindi radiyo ijwi ry'amerika nk'uko mubizi ni kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda naho mu burundi turi kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mudukurikire ariko nanone no ku rubuga rwacu rwa interineti wazitatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com murisanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
koko rero murisanga amasezerano mpuzamahanga yo gukumira no kurwanya jenoside amaze imyaka mirongo irindwi n'umwe umuryango w'abibumbye wemeje aya masezerano mu kwezi kwa cumi na kabiri mu gihumbi magana cyenda na mirongo ine n'umunani ari nk'igisubizo ku mahano yari amaze kuba mu ntambara ya kabiri y'isi yose iyi ntambara yabaye kuva mu gihumbi magana cyenda na mirongo itatu n'icyenda kugera mu gihumbi magana cyenda na mirongo ine na gatanu ni muri iyi ntambara habaye jenoside yahitanye abayahudi bagera kuri miliyoni esheshatu yakurikiye umwanzuro aya- ijana na mirongo inani aya masezerano yakurikiye umwanzuro ijana na mirongo inani umwanzuro w'inama rusange y'umuryango w'abibumbye uvuga ko jenoside ari icyaha mpuzamahanga kandi ko ari inshingano ya buri muntu wese na leta iyo ari yo yose yo kurwanya no- jenoside nyine byaba mu rwego rw'igihugu cyangwa se byaba no mu rwego mpuzamahanga ibihugu ijana na mirongo itanu na bibiri ubu bimaze kwinjiza amasezerano mpuzamahanga yo gukumira no kurwanya jenoside mu mategeko yabyo bwite ibyo bita ratification uburundi rwabikoze mu gihumbi magana cyenda na mirongo cyenda na karindwi naho u rwanda rwari rwarabikoze mu gihumbi magana cyenda na miru- na mirongo irindwi na gatanu aya masezerano rero akubiyemo iki nibyo tuganiraho na kubwimana nicola washinze kandi uyobora umuryango witwa humura rwanda umuryango wiyemeje kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside simbatindiye rero mbazanire umushyitsi kubwimana urahura akomeye
aho hakurya y'amazi magari natwe turi aho tumeze neza usibye ko hakonje cyane mwebwe i butare hameze gute
akazuba kavuye eh, nta kibazo gihari ubuzima burakomeze ubwo mu mutwe wa afurika nuko nuko maze se nikora i- uyu muryango humura rwanda wawutekereje gute ni muryango ki mu magambo make cyane
Eh, umuryango humura rwanda foundation ntabwo ari umuryango navuga ko wanunguye cyane umereye ku mateka y'umuryango mvukamo umuryango ababyeyi banjye bakundaga eh, ku- kwakira buri muntu Mhm.
nyuma eh, gato ya jenoside yakorewe abatutsi nagiye kuba mu kigo cy'imfubyi aho nkihagera bangira uhagarariye abana bato guhera ku mwaka zeru kugera ku mwaka cumi n'umwe Mhm.
ku myaka icyenda gusa y'amavuko murumva ibyo nabonaga abana bazaga bafite ibikomere byinshi noneho nkavuga ati humura Mhm.
ubwo nari ndi kwiga mu bihumbi bibiri na gatandatu nakomezaga nakomereza mu kigo cy'indoro byo mu mujyi w'u rwanda yego muri sipesoko nabwo bahita bangira uhagarariye abana mu nzu ikibazo cy'ingengabitekerezo cyari kiri mu- mu mashuri muri rusange Mhm.
nibwo uwayoboraga icyo kigo nyakwigendera porofesa akanimba pierre silesite yam- yansabaga yuko nafata ingamba na bagenzi banjye Mm.
nibwo nasize club ya mbere yo kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside ariko cya Ubwo iyo- gitekerezo cyo mu iyo- muto iyo club- wanjye Nikora iyo club iyo club wayishinze ya ibihumbi bibiri na cumi na kabiri Nikora karakuze karamenye iyo club ya mbere wayishinze hehe
mu kigo cy'ingoro z'umurage w'u rwanda ye yari komeza igizwe n'abanyeshuri bigaga imyuga gakondo aha ye komeza
ubwo mu bihumbi bibiri na cumi na ka- na rimwe nibwo nasozoze amasomo yanjye Eh, biranatungurana cyane mu- mu muryango mvukamo ko bagiye kubona babona ku itariki ic- icyenda icyenda ah, makumyabiri n'esheshatu z'ukwa cyenda ibihumbi bibiri na cumi na kabiri inkuru i- ikomeye cyane itangaza ko nzasinga Humura Rwanda Foundation ari umuryango ngiye gusinga Mm.
benshi baratangiye baravuga ati ese wa mwana we bite byawe ubwo wari ufite imyaka ingahe
makumyabiri n'itanu eh indoto zama- zabaye ihame ku itariki makumyabiri n'esheshatu z'ukwa cumi mu bihumbi bibiri na cumi na kabiri inshinga humura rwanda foundation ndahirira ku mugaragaro kuzarwanya ingengabitekerezo ya jenoside
ubu ngubu rero umaze kugera ku iyihe ntera n'uyu muryango wawe humura rwanda mumaze ku muganira n'abantu gute mwandika ibiki mbese mukora mute kugira ngo iyo ngengabitekerezo ya jenoside muyi- muyihashye
Eh, murakoze cyane icyo kibazo cyiza gikomeye Mm.
Eh, icya mbere dukoresha ni ibiganiro mu bigo by'amashuri aha
cyane cyane muri aka karere ka huye
yego eh, ahari imbibi y'ingengabitekerezo ya jenoside cyangwa wavuga ko ubucurabwenge bwa jenoside bwa- bwacuriwe hose Mm.
cyane cyane yuko ah, mu bufundi muzi neza yuko mu myaka ya mirongo itanu n'icyenda ariho hatangiriye kugeragezwa indenga- eh, jenoside nyirizina Mm.
Eh, uburyo bwa mbere dukoresha ni ugukangurira urubyiruko kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside yego Eh, mu myaka itanu irindwi isize Mm.
Ya, itandatu isize a- akarere ka huye kazaga no ku mwanya wa mbere mu kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside n'ubumwe n'ubwiyunge ibyo bikanashimangirwa neza n'imyanya kagiye kabona batangiye kubana neza kugera mu bihumbi bibiri na- na cumi na- n'umunani eh Ah.
nuko maze rero ubuse m- mu mashuri mujyamo ni Mhm.
ni ayahe mashuri muhera ku matoya mukazamura ku yisumbuye na za kaminuza cyangwa hari urwego rw'ama- rw'amashuri mwibandaho kurusha ahandi Eh, burya ibica gu- ibijya gucika Mm, bica amarenga mm, niba umuntu areba no mu masezerano y'amahoro ah, artikire eh, y'uburenganzira bwa muntu artikire ya makumyabiri na gatandatu tuba tuza kwibanda ku masezerano yo kurwanya eh, jenoside ku wa cyenda ukuboza muri mirongo ine n'umunani yerekana ko umuntu wese afite uburenganzira ku burezi eh, uburezi ni urwego buriya ah, nitunasesengura neza usanga ah, mm, kugira ngo jenoside ikorwe mu rwanda ah, bibanzeho cyane mu gutandukanya umuryango nyarwanda mhm, urwego twibandaho cyane nubwo ubu ngubu turi buze kunavuga ku rundi ruhande rw'abasoze kwiga mhm, ayo mashuri duhera ku mu- ku mwaka wa mbere eh, umwaka wa mbere wa pirimeri ni amashuri abanza neza wenda ngewe ku bwanjye nubara imyaka yanjye urasanga jenoside yarabaye mfite mu myaka itanu itandatu irindwi Mm.
nzi neza ah, uburyo bakoresheje metodorozi zakoreshejwe n'abana twanganaga bakisora muri jenoside Eh, niyo mpamvu twahisemo gufatira ku mwaka w- ku mwana w'imyaka irindwi kugira ngo tuzamukane nawe mhm.
Mm, mm, kugeza no kuri za kaminuza Ah, ubu maze kujya no muri kaminuza n'uruhare mu gutegura igikorwa cyo kwibuka nuko nuko reka nibutse abaduteze amatwi ko iyi ngiyi ari radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro muri isanga turaganira na kubwimana nicola umuyobozi w'umuryango humura rwanda foundation wiyemeje kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside nicola by'umwihariko kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside biri mu rwego rwo kuyikumira biru- rwo gukumira jenoside birumvikana niyo nsanganyamatsiko y'uyu munsi noneho nk'uko natangiye rero mbivuga muri iki kiganiro u rwanda rwashyize umukono kuri aya masezerano mpuzamahanga yo kurwanya no gukumira jenoside mu gihumbi magana cyenda na mirongo irindwi na gatanu ariko icyo gihe ruravuga ngo ntabwo rwemera ntabwo rwumva ko ruzashyira mu bikorwa ingingo ya cyenda y'aya masezerano gusa iyi nzitizi u rwanda rwayikuyeho mu bihumbi bibiri n'umunani iyi ngingo ya cyenda y'aya masezerano ivuga iki
ni icya mbere mbona mm, u rwanda Mm, rugari ruzi neza icyo ruri gutegura Ni- nitureba neza icyo bivuze muri politiki y'u rwanda y'icyo gihe mm, nitura- mumbabarire duhere muri mirongo itanu n'icyenda mhm,
muri mirongo itanu n'icyenda muzi neza yuko cyangwa mirongo itatu na kabiri mm, mu- muzi neza yuko ariho hariho haze hadutse ibuku
yego ibuku yari yanditsemo amoko icyiswe amoko
yego noneho kandi bu- bu- banavugamo yuko uh, umuntu ushobora kuhirahira a- aka- a- akizandika muri iyo ni- nimure tuza no kureba kuri article ya gatatu Mm, aya masezerano hariho point zi- hari a b c d na n mhm, A- aho biratwereka neza yuko eh, umuryango w'abibumbye wari wasizeho eh, ibyiciro bya jenoside n'uburyo itegurwamo eh,
noneho u- u- nuze leta ya habyarimana general mazoro habyarimana yego i- i- ireba iyo artikire mm, mm, kuko inisubiramo ikagaruka eh, kuri artikire ya gatatu Eh, article i- ingingo ya gatatu isobanura ibyaha bigize i- Icyaha cya icyaha cya jenoside.
jenoside yego
kandi bazi neza yuko bari kumenesha ababarizwaga mu bwoko bw'abatutsi Mm,
neza neza biretegera ubutegetsi bw'u rwanda yego muri bwa- bwa- bwari buyobowe na generali mazoro habyarimana Mm, ku rukiko mpuzamahanga
mhm, niyo mpamvu bagombaga gukora ibisoboka byose eh, ba- bagakwe- bakakwepa neza ingingo ya cyenda
iyo ngingo ya cyenda mu magambo makeya ivuga yuko ibihugu byemeye aya masezerano biyashyira mu mategeko yabyo bwite nibiramuka bi- bigize amakimbirane mu rwego rwo gusobanukirwa i- aya masezerano mu rwego rwo kuyashyira mu bikorwa baramutse bagize amakimbirane ayo makimbirane azakemurwa n'urukiko mpuzamahanga rw'ubutabera cour internationale de justice hanyuma rero i- i- icyo gihe bakavuga bati "Ah, ibyo ngibyo byerekeranye nyine n'ibyo bavugaga ingingo ya gatatu amakimbirane abaye mu kumva neza ngo jenoside ni iki gu- gu- gucura umugambi wo gukora jenoside ni iki no kurimbura yego guhamagarira abantu kurimbura abandi ni iki ibyo ni byo byaha bigize icyaha ki- no cya gutandukanya jenoside umuntu n'undi.
yego mu magambo make Mm.
ni icyo iyi ngingo yavugaga ni iki iyi ngingo ivuga kubera ko iracyariho unoneho rero uti u rwanda rw'icyo gihe leta y'icyo gihe yatinyaga yuko byayigwa hejuru
cyane Eh. nuko iyi ngingo rero nyine nk'uko tumaze kubivuga icyo gihe muri mirongo irindwi na gatanu leta y'u rwanda nyine yari yandikiye umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye kubera ko niwe mu by'ukuri mu- munyagicumbi cy'aya masezerano niwe ushinzwe kuya kuyashyingura kuyashyira no kuyakurikirana mu bihugu byose bi- byasize umukono kuri aya masezerano yego noneho rero nyine muri mirongo irindwi na gatanu u rwanda rumaze gukora ratifikasiyo ruti iyi ngingo ruramwandi- ruramwandikira rumubwira ko iyi ngingo nyine ya cyenda rutayita rureba ariko nyine mu bihumbi bibiri bifashe ku- ku ngingo ya cyenda niko bavuga mu masezerano yego noneho Mm.
ku itariki ya cumi na gatanu y'ukwa cumi na kabiri ibihumbi bibiri n'umunani leta y'u rwanda irongera yandikira umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye uti ibyo byose byo muri mirongo irindwi na gatanu bivuyeho noneho amasezerano yose uko yakabaye turayemera siko bimeze nikola Mbere y'uko tu- tunavuga ah, ku muri bibiri na cumi na gatanu Mm,
na gatanu tukibukiranye yuko leta y'u rwanda mm.
muri bibiri na gatatu yego ku itariki enye z'ukwa kamena Mm, ya- yavuguruye itegeko nshinga mm, mm, leta yagenderagaho eh, Kugeza- eh, ryongera kuvugururwa mu bihumbi bibiri na- na cumi na gatanu kugeza ubu mhm.
mu mahame shingiro mu mahame remezo leta yiyemeje kugenderaho tunashimira cyane n'umuryango utegamiye kuri leta Mm, wo kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside nuko babanze gushyira a- ubumwe no kurwanya jenoside mu- mu irangashingiro ry'itegeko nshinga rya repubulika y'u rwanda mm.
noneho mu bihumbi bibiri n'umunani niba nibuka neza ari najyaho itegeko rihana icyaha cya jenoside mu buryo bwihariye Mm,
byerekana ubushake muri politike leta y'u rwanda yari ifite mu kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside mhm.
noneho mu bibiri na kabiri yego mu kwishakamo umuti w'ibibazo leta y'u rwanda ishyiraho inkiko gacaca kuko yego
mu rwanda hari hari ah, umubare munini w'abaregwaga ingengabitekerezo ya jenoside nimo mu mwanya wo kubereka iyo mibare yego nagize amahirwe yo kuyibona Mm, eh, ya- y'abakiriwe imanza muri jenoside mhm.
bagize uruhare muri jenoside ni uburyo bwatumye abanyarwanda bongera kunga ubumwe no gusubira ku ifatiro ry'ubunyarwanda Mm, eh, bu- bu- batashingoye eh, ba- bamwe muri bo mm, bana- banerekana imibiri na wenda ndaza kuvuga mu bikibangamiye ubumwe n'ubwiyunge mm.
cyangwa ibikibangamiye ibigituma hari ingengabitekerezo ya jenoside igenda ikigaragara Mhm.
ariko ibyo ni ibihe bikomeye mu rwego ruri politike rwatumye wenda tunabona urufatiro rwo kugira ngo tubashe kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside byibura twe tuvuga ngo uh, ku kigero runaka imibare irahari ubumwe n'ubwiyunge yo kurwanya jenoside ndetse n'ibikisoro kuba bikikoma mu nkokora Mm.
Mm.
ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro muri isanga turaganira na kubwimana nicola u- uyobora umuryango humura rwanda wiyemeje kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside turaganira rero ku masezerano mpuzamahanga yo kurwanya no gukumira jenoside ayo masezerano amaze imyaka mirongo irindwi n'umwe nayo rero mu kwa cumi na kabiri mu gihumbi magana cyenda na mirongo ine n'umunani nyuma y'amahano yo kurimbura abayahudi yari yarabaye mu gihe cy'intambara ya kabiri y'isi niko se nikola wari urimo uvuga iyo mibare noneho yivuge noneho yisobanure twumve
Eh, eh, mbere y'uko njya ku mibare Mm, ndabanza murambabarira kunenga umuryango mpuzamahanga mm, ibihugu byasize umukono um, kuri aya masezerano mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo ine n'umunani mhm,
ariko ntibyabuze nyuma y'imyaka ah, miro- nyuma y'imyaka myinshi y'uko mu rwanda habaho inge- ariko kugira ngo isigwe mu bikorwa n- dusangamo y'uko wari uyoboye ingabo za loni mu rwanda yego yerekanye neza y'uko mu rwanda habaye jenoside aho kumwongerera umubare w'ingabo cyangwa kumuha uburenganzira yego byerekana y'uko umuryango mpuzamahanga watereranye u rwanda natwe ubwacu turitererana mm, ku kibazo nyamwumbazize yego inkiko gacaca inkiko gacaca ni umunyamabanga wazo yerekanye y'uko inkiko gacaca zari igihumbi ibihumbi cumi na bibiri n'ijana n'eshatu mm, Ah, in- inyangamugayo nazo zari i- ibihumbi cumi na bitandatu magana ane mirongo ine n'ebyiri yego
aho u- u- umubare w'abasinzwaga bari mu byiciro bitatu ari yego
ari abari abacurabwenge ba jenoside mhm,
Ah, ba- bari mu cyiciro cya mbere bari icumi n'umwe n'ibice bitanu ku ijana mhm,
icyiciro cya kabiri hano yego ndagukurikira icyiciro cya kabiri Mm,
cyari gifitemo abantu mm, mm, mirongo itandatu n'umwe ku ijana n'ibice bitandatu yego icyiciro cya gatatu ki- cyari kirimo abantu basahuye abangije imitungo gusa mm,
bari makumyabiri na batandatu n'ibice icyenda ku ijana mhm, A- ariko muri ibi byiciro byose
yego eh, inkiko gacaca ah, mu gihe cy'imyaka umunani mm, byerekana ko zaciye imanza miliyoni imwe n'ibihumbi magana cyenda mirongo itanu na rumwe n'imanza magana atatu miro- magana atatu mirongo inani n'umunani mm,
zarangije imirimo yazo mu- muri kamena ibihumbi bibiri na cumi na kabiri E, byerekana yuko umurarwanda yanavutse mu gihe cye- cyari gikomeye yego nyuma gatoya y'uko inkiko gacaca zisoza imirimo yazo kandi kuri uyu munota inzitizi tugifite ni Yego.
uko ari abantu abasize- abakoze jenoside mm, bakidegembya ku mugabane w'i burayi eh, no ku yindi migabane aha, cyane cyane eh, kandi abo bakaba ari nabo mukibona ku ma interinete bandika ah, za dubure jenoside kandi jenoside ni imwe yemejwe n'umuryango mpuzamahanga yego kuri ubu kwi- muri mutarama ku itariki makumyabiri n'esheshatu u- umuryango mpuzamahanga wa loni mu kanama k'umutekano noneho gasingiye kuri wa muryango wo ku- ku icyenda z'ukwa u- ukuboza muri mirongo ine n'umunani yego jenoside bitaga jenoside eh, yakozwe mu rwanda yahinduriwe inyito yi- yitwa jenoside yakorewe abatutsi muri mata igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane Eh, umuryango mpuzamahanga ushingiye kuri ya artikire kuri iyi konvensiyoni ya- yo ku itariki icyenda amasezerano y'ukuboza Mm, yongeye kwemeza yuko umunsi ku itariki zirindwi z'ukwa mata buri mwaka ni umunsi mpuzamahanga wo kwibuka ku rwego rw'isi abazize jenoside yakorewe abatutsi ndetse i- u- ikomeza inakangurira n'isi yose mm.
yuko ku itariki icyenda ukuboza buri mwaka isi yose yazajya yibuka abazize jenoside ubu zemejwe ku isi yose Eh. nikose mu kanya Kandi- mu kanya wigeze kuvuga ukuntu u rwanda amahanga yarutereranye mu gihumbi magana cyenda na mirongo cyenda na kane kandi ingingo ya gatanu y'aya masezerano avuga yuko buri gihugu kiyemeje cyemeye aya masezerano gikurikije itegeko nshinga gi- gifite kigomba gushyiraho amategeko nyine yo gushyira mu bikorwa aya masezerano amategeko bwite harimo ayo guteganya ibihano ibihano byo gu ibihano mbese ku bakoze je- ku bakoze jenoside nyamara ayo masezerano ibyo bihugu byose byari byarasinye muri mirongo cyenda na kane kandi ari inshingano yo gutabara wowe ubivugaho iki ko ba- batereranye u rwanda ntibarutabare
icya mbere icyo kubanza kureba Mm.
ah, turebere ku- ku mpapuro mpuzamahanga umushinjacyaha mukuru a- ahora a- asirata umugaragaro Mm.
no mu nama iheruka kuba y'abashinjacyaha bakuru Mhm.
eh, yanabereye i kigali mu rwanda babigarutseho cyane Eh.
iyo eh, nakurikiye eh, eh, muri hinuze dokima zizoma ah, ziri internationali ni ukuvuga inyandiko mpuzamahanga
urwitwazo ruba yuko nta mategeko a- a- muri icyo gihugu bafite Mm.
nk'iyo ubu turebereye ku rubanza ruri kubera mu bigi Mhm.
ku munyarwanda wasize akoze jenoside yakorewe abatutsi Mm.
harimo tuzuru uwunganira uriya mu wa ngira ngo yitwa eh, ngirente cyangwa neza nde Eh.
eh, izina nk'iryo Mhm.
ahora yerekana yuko iyo ari ikintu gikomeye kita kigonga u- u- umukiriya we Mm.
ahita yerekana ko ububiligi iryo tegeko ritabifite Mhm.
noneho turebe muri ze ze bino bihugu bifite kompetanse internationali iri mu kanama k'umuryango w'abibumbye bi- urashaka bihoraho.
kuvuga urashaka kuvuga biriya bihugu bitanu by'ibihangange bifitemo icyicaro gihoraho Eh, biriya bihugu bitanu by'ibihangange Eh, reka tubyibutse Kandi- ni leta zunze ubumwe za amerika ubwongereza ubufaransa uburusiya Aha, n'ubushinwa dufatire ku bufaransa Mhm.
ese ubufaransa itegeko rihana jenoside ririho riri ese ko ari abenegihugu babo ha- hari n'ibimenyetso biri simusiga ni irihe tegeko bafite Mm.
kandi ni- n'igihugu nubwo o, aya mategeko yose ahindukira akavuga ngo ibihugu byose birangana ariko um, du- dusanga nka humura rwanda foundation Eh.
bitangana ntabwo bingana ariko noneho um, kuba nta mategeko a- a- bafite ibyo ni si imbogamizi ku ku rwego mpuzamahanga
yego usanga ari imbogamizi kuko abatabasha gufata ba bantu basize bakoze jenoside yakorewe abatutsi basizeho umukono kuri aya masezerano noneho tugasanga nta nubwo banabasha kuboherereza u rwanda Mm.
kuko ba- bahita bitwaza yuko nta n- nta kompetanse bafite eh, kuko nta mategeko bafite Mm.
kandi bakirengagiza aya masezerano mpuzamahanga yego icyo gihe ni imbogamizi ku cyaha ku cyaha nk'iki kidakorerwa umwenegihugu umwe gikorerwa isi yose tugasanga aya masezerano ahubwo
Yego.
yabuzize n'u- n'uwagatabaye gutabara kubera yuko atagombaga gukoresha n'icyo kirere eh, cy'aho ngaho Mm. radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro murisanga ariko rero inshuti zacu mbanze mbisegureho ikoranabuhanga uyu munsi ryatuguye niyo mpamvu mutabonye ir- kubararika kuri facebook nk'uko dusanzwe tubikora ubwo rero muratubabarira ni nayo mpamvu mwumva nihariye ikiganiro nako bw'imana nta muntu uraza ngo baganire kubera ko iyi- nyine iryo koranabuhanga ryatugoye gatoya mutubabarire ariko whatsapp murayizi nayo mushobora kuyikoresha yo irakora mushobora kuyikoresha hanyuma mugasaba kwinjira muri iki kiganiro mbibutse rero nyine ko iyi ngiyi ari radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda turasi- turaganira ku masezerano mpuzamahanga yo gukumira no kurwanya jenoside amaze imyaka mirongo irindwi n'umwe agiyeho uburundi bukaba bwarayinjije mu mategeko yabwo buru- burundu mu gihumbi magana cyenda na mirongo icyenda na karindwi naho u rwanda rubikora mu gihumbi magana cyenda na mirongo irindwi na gatanu noneho n'ingingo ya cyenda rwari rufiteho rwari rwajugunye rwayanze mu bihumbi bibiri n'umunani mu kwa cumi na kabiri u rwanda rwandikira umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye ruvuga ko iyo nzitizi iyo mbogamizi ivuyeho noneho ko amasezerano yose uko yakabaye u rwanda ruyemera uwo rero tuganira ni ku bw'imana nicola ni umuyobozi w'umuryango humura rwanda foundation wiyemeje kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside niko se nicola uyu muryango Karame uyu muryango yego aya masezerano yagiyeho muri mirongo ine n'umunani yahise nyine nayo yemera yuko abayahudi bakorewe jenoside nyuma yayo niba ubikurikira neza ni izihe jenoside zimaze kwemerwa n'umuryango w'abibumbye nyine kubera ko ariwe ufite ubwo bubasha n'uburenganzira usibye jenoside yakorewe abatutsi mu rwanda hari izindi zizwi zemewe
Eh, ubundi ku isi eh, jenoside zimaze kwemerwa n'umuryango mpuzamahanga Mm, ni jenoside yakorewe abayahudi yego na jenoside yakorewe abarumeniya
yego na jenoside yakorewe abatutsi mu gihumbi magana cyenda mirongo icyenda eh, na kane muri Mu Rwanda.
mata igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane Eh. hagati aho ariko rero nikora reka twumvikane neza abarumeniya bo muri arumeniya nyine bo ntabwo jenoside yabo yemewe ntabwo ntabwo umuryango w'abibumbye uravuga ko koko bakorewe jenoside ahubwo ni ibihugu bimwe na bimwe ku giti cyabyo harimo nk'ubufaransa tuvuge harimo leta zunze ubumwe za amerika muri iki cyumweru gishize inteko ishinga amategeko congress yemeje noneho ko abarumeniya bakorewe jenoside hanyuma twibutse nanone abateze ijwi- abateze amatwi ijwi rya amerika ko abarumeniya bakindaguwe mbese ibyo leta zunze ubumwe za amerika n'ibi- n'ubufaransa bavuga ko ari jenoside byabaye bikozwe n'ubutegetsi bw'icyahoze ari empire ottoman empire ni tuvuge ni ubwami bw'ubwami mu gi- Mm.
mu gihe cy'intambara ya mbere y'isi ya- yabaye hagati y'igihumbi magana cyenda na cumi na kane n'igihumbi magana cyenda na cumi n'umunani niho rero nabo bishwe abandi baroherwa babuzwa kubyara eh, mu magambo make bavuga yuko byibura miliyoni imwe n'igice y'abarumeniya bishwe
Mm.
ariko umuryango w'abibumbye bo ntabwo uravuga ko ari jenoside koko niho ikibazo kikiri nuko Ah,
hanyuma nanone hari twunguranye inama u- u- u- i- ikindi twavuga ko ari jenoside yemewe kubera ko byagiye mu nkiko mpuzamahanga ni aba- abayisilamu abagabo n'abaso- n'abahungu
mm.
bagera mu bihumbi umunani bishwe izubrenica mu cyahoze ari yugoslavia nuko icyo ngicyo nacyo urukiko mpuzamahanga rwari rwarashyiriweho yugoslavia rwemeje Mm, yuko ari barabyemeye.
jenoside yego ubu ngubu nanone muri iki gihe abarohingiya ni abayisilamu nabo bo muri myanmar yahoze ari birimani urukiko mpanabyaha mpuzamahanga ruhoraho rurimo ruratekereza ku- kwinjiza amahano ah, yabakorewe n'ubu ngubu akibakorerwa kubera ko baroherewe barahunga rurimo ruriga ne- kuri- ruri- kugira ngo rurebe neza niba koko ari jenoside mu magambo make ururiya rukiko rwa yugoslavia narwo rwari rwarashyizweho na onu ubwo rero umuntu yavuga nyine ko abayisilamu bo muri mu cyahoze ari yugoslavia hari izberenica nabo hari jenoside bakorewe nibyo
ambo eh, kuko iyo atarabaho dekararasiyo ya loni Mm, ntabwo u- ngo hasohoke komvasiyo mhm, u- u- ubundi mu mategeko cyangwa mu mabwirizwa a- ari ari ni- n'ubundi bwicanyi buri ku rwego rwa jenoside mm, eh, nk'ubw'abanyamurenge muri congo nk'ubw'abarundi nabwo bazize ko ari abatutsi ari ubwicanyi buri ndengakamere butara- butaremezwa yuko ari jenoside mhm, kandi mu mategeko turi kuri radiyo yego turi mpuzamahanga Mhm, tudashobora kudekarara ibyo loni itaradekarara yora ntabwo bishoboka ntabwo nta bubasha tubifitiye
Eh, kuko ari ubwicanyi ni nacyo kintu buriya nahiniye mu ijambo rimwe ari ibyo umuryango mpuzamahanga urebera Mm, ibibazo kandi bigaragara neza aho biri gusa bisira mhm, Twa- twavuga nk'iby'abanyamurenge za mirongo icyenda n'umunani birimo yego ah, iby'abarundi za mirongo icyenda na gatatu iby'abanyarwanda byo byaje no muri mirongo irindwi na kabiri ariko mu burundi nabyo biracyatera ibibazo eh, yego komeza noneho icyo gihe eh, eh, ubwicanyi ni bwinshi ku buryo u- unarebye iyi komvasiyo Mm, eh, jewe si nakwibaza iyi komvasiyo wa mugani yamaze iki mhm, ku buryo umuryango mpuzamahanga urebera ubwicanyi Eh, na- na- navuga ngo afurika mm, mu- muri iki kinyejana yego cyabaye ikinyejana cy'ubwicanyi bw'ubugome gusa Mm, aho gutekereza iterambere ry'abaturage ba afurika eh, ni ikinyejana cy'ubugome gusa ku buryo dufite inshingano zikomeye mhm, waba itangazamakuru haba mu rwego rw'inzego bwite z'ibipolitiki kuvuga ngo du- duhumurize abaturage noneho eh,
kuko n'ubu ngubu eh, dufite imyanzuro twamaze gufata ku ruhande rwa humura rwanda foundation yego nimuduha umwanya mu gusoza eh, turanayibagezaho dushingiye kuri bya byiciro bitatu haba uburezi haba amadini mhm, haba n'abikorera kuko Eh.
ku bino byiciro buri gihe nibyo usangamo yuko bivomerera ibyobo bya jenoside yuko ari ari byo bifatiro byo kwica ya masezerano mpuzamahanga ya mirongo ine n'umunani Mm.
niko nibo bakoreshwa n'abapromoteri n'abakangurambaga mu mu kwinjizamo amahame y'ingengabitekerezo ya jenoside kuko buriya jenoside by'umwihariko jenoside yakorewe abatutsi Mm.
ifite inyigo iremereye
Mhm.
ku buryo ah, ani- umurambabarira ningenda mbivangamo mbihuza n'amategeko Eh, ni ngombwa kugira ngo dusobanukirwe ntabwo umbwire yuko umwarimu yego agiye ni urugero nzi Eh.
yewe ubwanjye ni iy'isi Ah, umwarimu ahagurutsa abana mu ishuri cyangwa akabaho ishuri ry'abahutu ishuri ry'abatutsi yego n'ishuri wenda abatwa bo abasanga butaka barambabarira Mm.
bo bo bo kwiga byari skandari nabo bazajya basima iyi leta y'ubumwe bw'abanyarwanda cyangwa uhora agerageza kuvugurura am- isura y'igitutu ku bihugu bya afurika kugira ngo uburezi bugere kuri buri wese Mm.
kuko anayoboye by'umwihariko eh, uwahagaritse jenoside yakorewe abatutsi nyakubahwa eh, perezida paul kagame Mhm.
anayoboye amavugurura eh, y'umuryango mpuza eh, u- u- umuryango wa afurika yunze ubumwe Eh, icyerekana ikintu eh, wenda nibandaho ni aya masezerano mm.
n'amasezerano y'uburenganzira bwa muntu nayo yo muri mirongo ine n'umunani tutari icy'abakiza tujyanana Mhm.
nuko buri muntu yakagombye kugira uburenganzira ku burezi bwa Eh.
burezi rero nibwo abateguye jenoside yakorewe abatutsi baciyemo bakumvi- ba- ba- bumvisa abigaga yuko bariya bantu basize hariya mu midugudu Mm.
n'ubu iyo myumvire iracyari mu bihugu bya afurika yuko ari abasenzi batazi ubwenge n'abandi bajya aho bumva yuko nta bwenge bazi Eh, bityo abana babo babazaniye bakamira bunguri mhm.
noneho mirongo itanu n'icyenda murabizi bamwe bakirirwa za bugesera abandi bajyanwa i mahanga barabatandukanya Mhm.
bahabwa ibihugu noneho imiryango iratandukana Mm.
byerekana neza yuko uko uh, babyumva birirwa bavuga ngo nta jenoside yabayeho mu rwanda batabyumva nu- mirongo mirongo itanu n'icyenda Mhm.
niyo inyigo ya mbere yakozwe Mhm.
kuko twibukiranye yuko u rwanda rwakoronijwe guhera uh, mu gihumbi magana cyenda aribwo abamisiyoneri bageze mu rwanda bashinga paruwasi ya mbere isave Eh, ba- basinga paruwasi ya mbere isave Mm.
buriya mirongo itanu n'icyenda eh, ku ruhande rwacu turu- iyi- nk'igihe cyo kugerageza ngo ese bano bantu ko bari mu ntundura yo gushaka ubwigenge umu- uyu muryango ugeze usenyuka Mhm.
muri ki noneho twebwe tugende tu- twenyegeze umuriro mu gikari bazamarana Mhm.
ibyabaye mirongo itanu n'icyenda mirongo itandatu na kabiri iza bunyambiriri kuri pasika ku munsi ukomeye cyane Mhm.
rwa rusi rwakubitiwe dominiko rukumvikanira mu rwanda hose murarwibuka dominiko mbonye umutwe Eh, Mu by'Imana.
no- noneho eh, mirongo itandatu na kabiri nk'uko mubizi ibihugu bya afurika mu gushaka inde- independance eh, hari harimo ibice bibiri hari harimo ibihugu byumvaga bigomba kurebererwa n'ibihugu by'i burayi n'ibindi bihugu byifuzaga kubona ubwigenge ijana ku ijana cyangwa bakanabukorera aha barebye u rwanda bati reka tubahe ubwigenge bucagata kugira Aha.
ngo bakomeze bavomerere ya ngengabitekerezo yaza kutugeza kuri jenoside yakorewe abatutsi yego Mm.
nuko ubwo rero eh, ariko ubundi reka nibutse nanone abatwumva ko ari ijwi ry'amerika barimo kumva nyine banywanyi b'ijwi ry'amerika iki ni ikiganiro muri isanga ariko nk'uko nabiseguyeho reka nongere mbisegureho ikoranabuhanga ryatugoye uyu munsi niyo mpamvu mutabonye ubutumire ubutumire kuri facebook nk'uko musanzwe mubimenyereye nuko niyo mpamvu rero twabuze n'umuntu wakwinjira muri facebook ngo atubwire ati ndashaka kuza muri iki kiganiro ariko turaganira na nikora kubwimana umuyobozi w'umuryango humura rwanda foundation uyu muryango uharanira kurandura ingengabitekerezo ya jenoside niko se nikora twakomeje kuvuga jenoside jenoside jenoside ubundi aya masezerano mpuzamahanga yo kurwanya no gukumira jenoside nyine avuga ko ari bande bakorerwa jenoside
murakoze cyane Mm.
ari Eh, okay, murambabarira eh, kuko ndabivuga uko biri yego abanyumva niko niko isi twayisanze Mhm.
ariko tugomba kumbe nka wa wundi wavuze ngo uko twayisanze ntitugomba kuyisiga ukwiri Mm.
Eh, isi mu kuyitura hari abantu ba- baza bashaka inyungu zabo Mhm.
noneho mu gusaka inyungu zabo baraza bazana ikintu bita idini yego bazana amoko yego hano mu biyaga bigari Mhm.
u rwanda n'u burundi ndetse no mu bice bimwe bya kongo uganda abo- ay- ayo moko arahari yego icyiswe amoko kitari amoko ariko Mm.
ndaza kwisegura ku rubyiruko kuko ubwo mumbazize ikibazo ngomba gusubiza mu buryo buri sitarategike aha Mm. Eh, abakoroni bagera mu rwanda Mm.
ba- baze baravuga ngo "U- u- mu rwanda hari amoko Mhm.
cyangwa amategeko mpuzamahanga n'aya masezerano mpuzamahanga nayo arabishimangira Eh.
avuga ko jenoside ishobora gukorerwa abantu basagiye ubwoko Mhm.
cyangwa idini cyangwa uru cyangwa imyemerere runaka Eh.
bashobora kuvangurwa n'abandi ugashyiraho ibintu runaka biba- bibavangura Mhm.
Eh, cyangwa abantu batuye ku musozi umwe nabwo bashobora gukorerwa jenoside ugendeye ku mico yabo bafite cyangwa ibintu runaka basangiye nibyo twakwita groupe nationale mu gifaransa
yego yego Ah, ah, gurupe eh, gurupe y'abantu gurupe familiyare cyangwa gurupe y'abantu bafite icyo basangiye nasiyonari ni ikintu gishobora kujya n- ah, na nasiyonari dushobora kuyikoresha Mm.
ushobora gusanga hirya no hino mu gihugu Mhm.
Mm, cyangwa gishobora kurenga igihugu ariko basangiye icyo kintu ku buryo u- ushobora kukibitirira neza nyirizina ukakibonera igisobanuro Eh.
Mm.
mu magambo makeya ingingo ya kabiri Eh.
yego komeza icyo ni- nifuzaga kubwira urubyiruko ku by'abahutu n'abatutsi n'abatwa Mm.
kuko ni ikibazo dukunda kubazwa aho tunyuze hose yego cyane cyane nka- na- n'abana bakiri batoya bo mu- bo mu maklabu anti jenoside endi rekonsiliyesoni bakunda kutubaza ngo ni ni ibiki wagenderaho u- ukarikiya abahutu abatutsi abatwa Eh.
mu kugisubiza icyo kibazo ndi kuvugira ku ni amahirwe nabonye yo kukivugira kuri radiyo mpuzamahanga Mhm.
nifatisha ijambo ry'imana mu gitabo icyo ari cyo cyose wasanga Mhm.
kuko umushakashatsi w'umuhanga yaravuze ati nushaka gukora ubushakashatsi nyabwo uzasanga igitabo kiri referanse kikunze kurenza ibindi byose ku isi Eh,
mu iremwa rya muntu
Yego.
naza kukwereka uburyo abanyarwanda cyangwa abanyafurika twicanye dusanga turi umuntu umwe mhm.
mbabarire ndaza kubuza n'aya masezerano Eh,
Hmm? mu iremwa rya muntu imana yaremye umuntu umwe mhm.
yaremye umuntu umwe i- imukuramo urubavu imubyaza twebwe twese turi kuri iyi si niko niko babivuga ariko se n'iki cyemeza ko ari byo
Nu- nuko nta kindi gitabo gikuza kuri iyi si Ah, Eh, no- noneho aha ah, i- icyo ah, ari ahantu hamwe muri uru rwanda muri jenoside Mm,
Umu- umugabo yagiye yica famiye ya murumuna we mhm.
Ay- aryita yuko ari abatutsi we kuko yatanyuzwe nawe bakamuha indangamuntu y'ubuhutu aha noneho eh, aragenda abatsemba nyu- a- arokoka umwana umwe yego ariko uwo mwana akaba umuhanga mu mateka Mhm.
akora ubushakashatsi amenya igisekuru cye cyose Eh, noneho mu nkiko gacaca asaba umwanya aravuga ati mumbabarire munsakire umuntu byibura umwe dusora kuba dutanga igisekuru aha Wa- wa muntu asanga deregiti bavukana kwa se
asanga ba- are- asanga ari nde bavukana A- a- a- amubereye se wabo abereye se wabo uwo mwana
Eh, uravuga uwo wabu waburanishwaga
yasenze umuryango wa murumuna we yego noneho mu rubanza umwana aza kubona ko ari se wabo wabishe
yaje afite toroma Eh, A- ara- aravuga ati jyewe mbere y'uko nsinzuye umugabo ah,
ko baza kwimuka ba- iwabo ni mu majyaruguru mhm.
a- aza gukorera inama muri kaminuza y'u rwanda i butare Eh, Eh, noneho nyuma yaho aza gusaba umwanya aha aravuga ati jyewe mureke i- ivuga igisekuru cyanjye muzanafashe no gusaka byibura umuntu dusora kuba dufitanye isano Eh, kuko batarerewe hamwe mm, ne- batandukanye bamuciye afite amezi atanu undi afite umwaka mhm.
noneho nyuma muri jenoside abahageze aragenda aramusimba Eh, avuga yuko Mu magambo makeya- ari- mu magambo make mu magambo make Eh.
yerekana yuko a- a- aya mategeko mpuzamahanga Ah, n'izi konvasiyo mhm.
zakagombye eh, eh, kugira aya mategeko y'imbere mu gihugu Eh, ndetse bikarenga n'amategeko y'imbere mu gihugu akamanuka no ku rwego rw'imiryango aha
kugira ngo imiryango mpuzamahanga Ah, uwo ari wo wese ukaba ufite inshingano zo kurwanya ingengo y'ibitekerezo ya jenoside eh. hanyuma Amahoro mbere yo kurwanya jenoside turwanye ingengo y'ibitekerezo ya hanyuma mu mu gifaransa abashobora gukorerwa jenoside nk'uko twatangiye tubivuga muri iki kiganiro ni murambabarira dufatanye turebe uko babivuga mu kinyarwanda groupe national groupe ethnique groupe racial ou groupe religieux nibyo byiciro bine gusa bishobora gukorerwa jenoside Eh.
dukurikije amasezerano ntabwo rero nk'abantu nka- nka groupe politique ntabwo Ni ku birimo rwego rw'igihugu yego mu rwego na gurupe na gurupe ishingiye ku kwemera yego nibyo ku dini kwemera imana yego indi gurupe ruvuze yaba ari iyihe racial et ethnique
Eh, eh, y'agace gatoya basangiye eh, isano Eh, Isano n'ubwoko.
hagati yabo eh, isano cyangwa ubwoko Mm.
eh, ni izo ngizo zonyine ibya politiki ntabwo birimo n'ibindi ntabwo birimo burya hari igihe Eh, ari Mu byaha ibyaha by'intambara.
by'intambara yego akaba i- i- i- i- i- imyigaragambyo Mhm.
akaba na jenoside itegurwa na leta y'ubwayo Eh, Mm.
nuko A- ariko we nyine kuyiryozwa ni buri muntu ku giti cye ntawe ni umuntu ku giti cye kuko aba- icyaha kiba ari gatono Eh, nuko radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti zacu ndabona iminota y'iki kiganiro muri isanga igenda iducika ni ukuvuga nyine ko tugenda tugana ku musozo twaganiraga ku muryango ku masezerano mpuzamahanga yo gukumira no kurwanya jenoside muri uyu mwaka yujuje imyaka mirongo irindwi n'umwe yashyizweho hagati aho ariko ayo masezerano ubundi bakiyashyiraho bavugaga yuko azagenda azabanza kugira agaciro mu gihe cy'imyaka icumi hanyuma ya iyo myaka icumi yarangira bikagenda nanone agira agaciro buri myaka itanu buri myaka itanu buri myaka itanu buri myaka itanu igira gifite agaciro igihugu gishaka kuvamo kigomba kuvuga amezi atandatu mbere y'uko icyiciro cy'imyaka runaka kirangira kikandikira umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye kiti genda ashaka kuva muri aya masezerano nuko kubw'imana twahoze tuvuga ko hari imyanzuro humura rwanda foundation yanditse mu minota ibiri oya ntabwo igeramo mu munota umwe n'igice wavuga iyo myanzuro iyo ariyo
Eh, ndaza kugerageza vuba vuba cyane Eh, ku myanzuro ireba uburezi Mm, eh, ni ugukomeza gukora ubukangurambaga kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside no gusigasira ubumwe n'ubwiyunge yego gukomeza gutegura no kunoza kwibuka abazize jenoside yakorewe abatutsi ku rwego rw'amadini n'amatorero Eh, hakabaho n'amatariki ngaruka kwezi iyi ni imyanzuro ireba amadini buri torero n'idini biyemeza gutegura inyigisho zo kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside no gusigasira umwe n'ubwiyunge Mm, humura rwanda foundation twiyemeje kujya dutegura byibura inama enye no kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside kongera ubukangurambaga ku bageze mu zabukuru n'ababyeyi mhm.
intwaza kugwa- kugira uruhare no gushimangira kurwanya ingengabitekerezo twimakaza ubumwe n'ubwiyunge binyujijwe mu makarab anti genocide and reconciliation Mm, abanyamadini biyemeza gukangurira amatsinda yegamiye ku madini yego reka duhinire ahangaha ndumva ibyangombwa tubivuze kubw'imana nicola ndagushimiye cyane nibutse ko uri umuyobozi w'umuryango humura rwanda foundation wiyemeje kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside urakoze cyane murakoze cyane namwe inshuti zacu rero namwe ndabashimiye cyane nakagaruka murakarama iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda